Percuma olonnegaa jara kan vii'oo afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetirbaandii irraa caqasaa jirtan. Raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii lama warra akka akka sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinuu yaayyuu jalqaba. Waliin qe'ee sannagaayyuu irratti wiixata. Waxabajjiin 22 bara 2020 ansoraa halakeeti. Itoophiyaa tammallee nam dhibbi tokkoof soddomii tokko irratti vaayirasii koronaa argan. 98 Finfinnee keessa. Itoophiyaatti hagammaatti nam 75 dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Ijoolleen Oromoo biyya alaa jiraatan naannoo isaanii qellem wallaggaatti nami keessa baqateef itti rakkate birra miliyoona tokko taatu tolti gurradan. Ameerikaatti nami hiriir ba'e lubbuun gurraachaa bilaashaa miti jecha warra nam gurraachi bitatee garboomfachaa ba'a jedhe soodduu isaanii bubuqqisaa cacabsaa ibiddi taane vaayirasiin koronaallee dabalaa deemuu jira oduu jaalanne nutti hima.
attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo itiyoophiyaa keessatti qorannaa laaboraatoorii namoota kuma sadiif dhibba lamaaf soddomii saddeet irratti sa'aatilee darban digdamii afur keessatti gaggeeffameen dhibbi tokkoof soddomii tokko vaayirasii koronaan qabamuun beekamee jira. Isaan kunis dhiira sagaltamii afuriif dubartoota soddomii torba yoo ta'an sagaltamii saddeet Finfinneerraa kudha jaha Oromiyaarraa afur bulchiinsa Somaaleerraa sadii bulchiinsa Afaararraa sadii Direedawaarraa sadii uummatoota gama Kibbaarraa lama Gaambeellaarraa tokko naannoo Amaaraarraa kan biraa tokko immoo Tigraayirraa lammiin biyya alaa immoo tokko jiraachuun ibsameera. Waliigalaan hanga har'aatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman. kuma afuriif dhibba ja'aaf jaatamii sadii ta'uu fi kanneen Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaan du'an torbaatamii shan ga'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti gabaaseera. Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa baatii ebila darbe weerara vaayirasii koronaa kan ilaaleen baaftee turte namoota adda baasanii kaa'uu fi yoo du'an akka itti awwaalaman keessa deebitee ilaaltee jirti. Akka kanaanis namoota biyya alaarraa Itoophiyaa seenaan torban tokko qofaaf akka adda baafamanii kaa'aman ibsameera. Kana malees namoonni biyya alaarraa Itoophiyaa seenan waraqaa ragaa hakimaa kan dhukkuba COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuu qabu. Namoonni vaayirasii koronaan qabamanii garuu akka hamaatti hin dhukkubsan hospitaala akka seenaniif hin dirqisiifaman jedhameera. Akka seera keessa deebi'amee ilaalamee ba'e kanaatti dhukkubsattoonni mana guddaa qabu taanaan adda baafamuudhaan achuma mana isaanii keessatti yaalamuu akka danda'an ibsameera. Itoophiyaa keessatti qorannaa dhukkuba COVID-19 gaggeessuun kan jalqabame amajjii 29 bara 2012 kaasee yoo ta'u, laaboraatooriin bulchiinsa naannolee keessatti argaman hundumaa keessatti hanga waxabajjii 14 bara 2012 tti qorannaan kuma dhibba lamaaf kuma kudha ja'aa fi dhibba sadiif digdamii saddeet gaggeeffamee jira jedhameera. Kunis namoota vaayirasii koronaan qabaman adda baasuuf kan gaggeeffame qorannaa molikular jedhamu ta'uunis beekameera. Qaama namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf humni inni qabu yookaan aantibadii jedhaman ilaaluuf waxabajjii kudha shanii hanga adoolessa torba bara kuma lamaaf kudha lamaatti Itoophiyaa keessatti qorannaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. qaama namaa keessatti wanni humna dhukkuba ittisu antiboodii jedhamu kun oomishamuun umrii haala nyaata nyaatanii dawaalee namni sun fudhatu jabina dhukkubaa fi kanneen biroo irratti hirkataa jedhamuusa eedan garramoo gabaasteetti. Dhukkuba COVID-19 Itoophiyaa keessatti dhiibbaa gama diinagdeef hawaasummaan kan geessisaa jiru yoo ta'u, gama industirii miidiyaanis akkasuma dhiibbaa geessisaa akka jiru ta'uun ibsameera. Beeksisoonni adda addaa kan silaa miidiyaaf galii argamsiisan xiqqaachaa deemuun dhaabbatoonni sabaa himaa kanneen Itoophiyaa keessaa dilaala silaa argachuu qaban dhibba keessaa harka jaatama dhabsiisee jira. Kanaaf jecha mindaa hojjetoota isaanii baasuu kan dadhaban akkasumas hangi tokko kan cufaman ta'uun ibsameera. Kanaafis jecha mootummaan deeggarsa maallaqaa akka godhuuf yaada dhiyeessuuf ka jiran ta'uu. Simmany Yeqoyyee gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan Waashintan DC uggura sababaa vaayirasii koronaaf keesse suuta laaffisaa kan jirtu yoo ta'u daldaltoonni hangi tokko jiraattota naannootiif turistoota daawwannaaf dhufaniif banamuu jalqabanii jiru. Iddoowwan daawwannaa beekamoon duraan jiraattota naannoo fi turistootaan guutuu turan amma garuu akkas miti. Namoonni hangi tokko isaaniiyyuu of eeggannoo guddaan ta'uun ibsameera. Kantiibaan yookaan bulchituun Waashintan DC Muriel Bowser akka jedhanitti magaalattiin uggura laaffisuu kan sadarkaa lammaffaaf qophaa'aa jirti. Kunis namoonni shantamni walitti qabamuu danda'u ka jedhu yoo ta'u suuqilee, manneen nyaataa, bakki amantii kanneen biroon dhibba keessaa harki shantamni banamuuf jiru. Waggaa digdamii shanan har'aa baatii waxabajjii keessa dawaan farra HIV AIDS inni jalqabaa namaaf kennamuu kan itti jalqabame ta'uun ibsameera. Dawaan argame sun dawaalee kanneen biroo arguuf akkasumas lubbuu nama hedduu du'arraa oolchuuf ka gargaare yoo ta'u faca'ina vaayirasii HIV har'ayyuu ittisaa jira jedhameera. Waggootii dheeraaf mootummaa Yuunaayitid Isteets vaayirasii HIV ittisuuf yaaliin godhe hoogganaa ka turan Dr. Anthony Fauci dawaan argame kun jireenya namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii jijjiireeraa jedhu sababiinsaas dawaa yeroo duraaf bu'aa guddaa argamsiise waan tureef jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona tokko caalaan akkasumas addunyaa irratti uummanni miliyoona soddomii torba caalaan vaayirasii HIV waliin ka jiraatan ta'uun ibsameera. Oduu xumuraa erga baatii sadii as yeroo duraaf duula na filadhaa pireezidaant Tiraamp gaggeessan irratti lakkoofsi namoota argamanii xiqqaatee jira. Kanaafis Tiraamp miidiyaalee oduu sobaa kanneen ittiin jedhan komatan sababiinsaas gabaasaa sodaachisaa kan vaayirasii koronaa dhiyeessuun akkasumas hiriirri mormii gaggeeffamee akka namoonni hin argamne gochuus maluu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Tulsaa Oklahoomaa keessatti istaadiyeemiin nama kuma kudha sagal qabatu sanbata darbe galgala walakkaarraa xiqqoo caalaatu namootaan guutamee ture. Kunis duula na filadhaa pireezidaant Tiraamp gaggeessan deggeruuf ture. Pireezidaant Tiraamp garuu torban darbe namoonni miliyoona tokko argamuuf galmeeffamaniiru jechuun dubbatanii turan. Garee duula Tiraamp irraa akka dubbatametti namni kuma kudha lama meeshaa sakatta'aa keessa darbuun seenuu isaanii beeknaa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamcaqasuu jirtan turraa doonii vii'oo'ii sagantaa afaan Oromooti. Soodduu pireezidaantota warri durii nam gurraachi garboomfatee bitatee moonaatti galfatee itti gaafatamtoota waraana gurraachi garboomfamuu malee jedhaniitiin lolanii. warga mumcufaan nam garboomfatan soodduu isaanii qaqaarisaa mataarraa bubuqqisaa ibiddatti naqaniitiin waan hedduutti tolchan. Ameerikaan torbaan kana keessa Kaleeb guyyaa dheengadaalloo makka akka keessa ooltee bulte. Lubbuun nam gurraacha Ameerikaa bilaashaa mitii jedhanii hiriirii torbaan sadiin duratti jalqaban kaan illettum jiran. Pireezidaanti Tiraamp Kalee dorgommii filannootiif lafuwaan jabduun qaabatan tulsaa Oklahoomaa dhaqe. Vaayirasiin koronaalleen godina Ameerikaa hedduu keessa mul'achuu jira. Jireenyi Ameerikaa fuula durii hurrisee waan deebiin fakkaata. dorgommii filannoo pireezidaantummaa doonaald tiraampiin jalqabne oduu keen faraguwaan nu ergeen nam kuma hedduu waan inni jiru caqasuuf muka diidaa baank of oklahoma center magaalaa tulsaatti waltii adur dhaabatetti ee vaayirasiin koronaa dabaluu jiraa jedhe mirkansa pireezidaant tiraamp. Yooyyuu dhibee kana qabaachuuf dhibaachuusaa nama hedduu irratti qoratani ee nama hedduu irratti hin argita nama hedduu irratti argiti jedhe. Nami gadi yaa'uu fedhaaf akkam babba'a jedhaan manneen barnootaallee hababbannuu jedhe pireezidaant tiraamp.
Let's open the schools, please. Open.
Vaayirasiin koronaa dabala deema. Namillee waan poolisiin nam tolchuu jirtuu fi tolcha baatee dallaneetiin nama bifaan jibbuun malle jecha hiriiratti jira. Soodduu garboomfataa bubuqqisee cacaccabse. Matarraa bubuuse. Fuula hedduutum akkana arguu jirra dhaga'uu jirrallee akka caasaan poolisii Ameerikaatiin to'atan wayyaa'ullee gaafachuu jiran. Seneetarii Saawus Kaarolaayinaa paartii Rippaabilikaan Tom Scott caasaa kan jijjiiruu fi akka federaalaattuu horiin dabalamuu malee dha. akka jedhe hulleenjii dansaa argatu fedhan akka dansaa leenjisuu malan waan isaan ittiin hojjetan dansaallee kennuufi malan wanni sadarkaa federaalaatti ta'uu male kanaa jedha tana taanaan dhaabbileen nagaa biyyaa eeganilleen tana qubqabaataniitiin seeraan hojjetaniidha. Paartiin lamaanuu Dimokiraatii fi Rippaabilikaanilleen caasaa warra Ameerikaa nagaa eeguu kan wayyeessuuf hojiitti jiran. Tanuma keessa kitaabii gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa kan durii John Bolton gadba'e John Bolton waan gaafa bulchiinsi Tiraamp waliin hojjete jedhe argi jedhe irratti waa barreesse mata dureen kitaaba isaa The Room Where It Happened godin yookaan golonni sun keessatti taate jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp ta'ee jedhe yookaan ammoo argee jedhe barreesse. Boltaniin kun anumatti hojii dhiisee jedha. Pireezidaant Tiraamp ammoo bolton matmaraa daalliraatu tanaaf hojii irra buusanii jedheetiin waan akka karaa dubbachaa ba'e. Kitaabi kun waan bulchiinsi Tiraamp fakkaatuuf waan barsuun keessatti godsuun yookaan ammoo man sun keessatti hojjetan jedhanitti irra barreeffame. Nigel Shinwald USA'tti ambaasaaddar UK ka duriiti.
But I think that um, that lack of touch, that lack of uh, sensibility.
Akkansa'utti namni itti buudhabamuun qalbii dhabuun herrega dhabiiti John Bolton dubbattana waan inni warri jecha George Floyd jedhe bahee hin jedhee fi akka deebiitti kennan irraayyuu kan argita jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp dubbate. Gorsaan bulchiinsi pireezidaant Tiraamp Piiter Navaaro ammoo waan John Bolton kitaaba irraa barreesse kan irratti kana jedhe.
He got fired because he did not obey the chain of command.
Ajaja gubbaa gaduru fudhachuu didee yennaan gussan. herregi isaa akka addunyaan itti buluu malte irratti ka pireezidaantiitiin waliyyuu hin fakkaatu. Sa'aatii sana kitaaba barreesse seera bulchiinsa cufaayyuu cabse. Kitaaba kanaan ammoo horii guddaa argataa jedhe. Mana murtiitti irraa didi malee dameen haqaa Ameerikaa kitaaba kun dhoksaa mootummaa qabaa jedheetiin akka inni gadi hin baane silaa falata. Ammoo hin taaneef. John Bolton tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa 25 gorsaa pireezidaanti Tiraampii fi bulchiinsi garaagaraa keessa nama hojjechaa ba'e. Fulbaan bara 2019 hojii irra bu'e. tamcaqasuu jirtan turraadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa Kaabaatii fi Awurooppaa jiraatan naannoo isaanii qellem Wallaggaa uummata dambidoollotti baqate hiyyeessaaf hiyyeettii achi jiranillee gargaaruu fi birrii miliyoon tokko dhiyaatti walitti guurradan horii hanaani boqqoolloo zayitii fi miqulqullinna akka akka ittiin bitan tujubeen namtu dubbise.
Godinni qellem Wallaggaa erga waggoota dhiyootii as godinaalee dhiyaa Wallaggaa sababaa nageenyaan kan ka'e. Uummati rakkoo hamaaf saaxilamee jiru keessaati. Yeroo ammaa sababaa nageenyaaf rakkoolee fafakkaataniin kan ka'e uummanni hedduun aanaalee godina qellem wallaggaa jiran irraa gara dambidollootti dheessanii jiru. Kanneen magaalattii keessa jiran namoota harka qalleeyyii dabalatee walumaa gala godinicha keessaa uummata kuma sagal heddumaatutu gargaarsa eeggataa jira. Lammiin lammiifaa dhaqqabu jechuudhaan maallaqi walitti qabamillee gamas dhaqqabeera. Kanneen gargaarsi argame namoota barbaachisuuf akka dhaqqabu qindeessan keessaa tokko pireezidaantii yuunivarsiitii dambidolloo dooktar Lataa Tasfaayeeti. Gargaarsa kana eenyu akka gumaachi eenyuuf akka oolus nuuf ibsaniiru.
Gargaarsi kun kan kennamu yookaan immoo dhimmi taargeetii godhatee qophaa'ee fi namoota beela'anii jiran dhukkuba kanaanis wal qabatee rakkoo nageenyaatiinis wal qabatee aanolee garaagaraarraa. gara magaalaa dambidoolootti dhufaniif akkasumas walumaa gala godinicha keessaniifidha jechuudha gargaarsa kun kan walitti qabamaa jiru. Gargaarsa kanas walitti qabu namoota jaallattootaaf dhalattoota godina qelleem wallaggaa keessaa bahanii biyya hambaa jiran gargaarsi kun achirraa kan argamedha jechuudha. Gargaarsa argame kun immoo midhaan nyaataaf zayitas dabalatee wantoota saanitarii yookaan qulqullinaaf fayyadan walumaa gala bituudhaan gargaarsa kana gara sanatti qindeessinee dabarsuu qophii xumurree jira jechuudha. Qindoomina kana keessatti immoo bulchiinsi godinichaa akkasumas kantiibota magaalaallee qindoominaan gargaarsa kana walitti qabamaa ture jechuudha. Kana qindeessinee guyyaa kibxata dhuuf dabarsinee namoota barbaadaman kanaaf ittiin ga'uuf qophii xumurree jira jechuudha.
Lakkoobsi namoota deeggarsa fedhan kanneen naannoo dambidolloo jiran hagam akka ta'eef gargaarsa hammamii akka ergamellee dooktar Lataa gaafadheen ture.
Egaan tilmaamaan namooti kun yeroo darbee kan daataa harka keenya jiru hawaasummaarraa arganneen walumaa gala namoota gara kuma sagalitti siqan ta'uu danda'u akka godinichaatti yoo ilaalle haa ta'uutii garuu gargaarsa kana gulantaa tokko lama jennee kennuudhaaf qophiirra jiru waan ta'eef inni kun marsaa isa duraati jechuudha. Marsaan jalqabaa kun dambidoolloo keessa kan jiraniifidha jechuudha. yeroo dambidoolloo keessa kan jiran jennu immoo namoota dambidoolloo yookaan immoo magaalaa kana keessa jiran qofa otoo hin ta'in kan nuugii amfilloo akkasumas ashiirraa dhufan dabalatee magaalota garaagaraarraa rakkoo garaagaraatiin baqatanii gara magaalaa dambidoolloo kan dhufan akkasumas dhukkuba kanaan hojii dhabanii haadholii maatii guddisuu dadhaban akkasumas rakkattoota baay'ee riskii guddaa keessa jiranidhaaf jechuudha kunis tilmaamaan kuma sadiitti tilmaamamaa jechuudha.
Dooktar Lataan gargaarsa kana bulchiinsi magaalaaf kan godinaa quba qabaachuu tuqanii finfinneedhaa qabee kanneen afooshaa dhalattootaaf jaallattoota qeellan ta'an keessa jiran waliin ta'uudhaan gargaarsi kun bakka yaadame akka inni dhaqqabu irratti hojjetameera jedhanii Dhumarrattis dhalattoota qeellama wallaggaa biyyoota hambaa irraa deeggarsa kana ergan galateeffachuudhaan gara fuula duraattis lammiif birmachuun kun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Namoonni rakkoof saaxilaman kun eessa eessarraa gara magaalaa Dambidolloo akka dhufaniif sababaan gamasitti dhiyeessuu maaliif akka ta'e kantiibaa magaalaa Dambidolloo obbo Iyyaasuu Qana'aa gaafadheera.
Magaalaan Dambidolloo teessoo godinaati. Haa ta'u iyyuu malee magaalaa Dambidolloo keessa aanolee adda addaarraa dhufaniiti kan isaan magaalaa Dambidolloo keessa jiraatanii. Isaaniin immoo deeggarsa barbaadamu warra qalleeyyiin bal'inaanis akka magaalaa keenyaatti hin jiru. Keessattuu dhibee COVID-19 wajjin wal qabatee harka qalleessaa gargaaruu irratti akka magaalaa keenyaatti hojii irratti hojjetamaa jira. Kan magaalaa keenya keessa qubattoota jedhamanii qubatanii jiran fiiksi ta'anii adda ba'anii kan jiran hin jiran garuu akka magaalaa keenyaatti iddoo adda addaarraa gara magaalaatti kan dhufanii galan hin mul'atu. Rakkoo nageenyaatii wajjiniin wal qabatee baadiyaa keessaa baqatanii gara magaalaatti mana kireeffatanii kan galan hin jiru. Isaan qofa otoo hin taane namoonni nuti rakkoo qaban mataan isaaniiyyuu magaalaa keessa dhokachuudhaaf yerootti gara magaalaa dhufanis hin jira.
Rakkoo yeroo ittaan.
Rakkoo yeroo jennu rakkoo nageenyaa jechaadha. Amma yeroo ammaa kana riphee lolaan bosona keessa taa'ee raawwatee baadiyaa keessas deddeebi'uudhaan uummata irraan rakkoo bal'aa kan ga'aa jiran jiru. Isaaniin baqachuudhaan dhaabbiin mootummaa yeroo gadi ba'ee tarkaanfiidhaaf itti adeemu yeroo isaan itti. Uummatii sodaarraa kan ka'e gara magaalaatti kan dhufan jiru jechaadha.
Kanneen rakkoof saaxilaman kana deeggaruuf gargaarsi biyya alaarraa magaalaa keessan dhaqqabuullee quba qabaachuu keessan dhageenyee jirra obbo Iyyaasuu.
Eeyyee kana addatti kan qopheessee deeggarsa kana nuun ga'aa jiran jaallattootaa fi dhalattoota godina qellee wallaggaa biyya hambaa jiraataa jiranii achi ta'anii birrii. walitti qabanii raawwatanii ittiin nungaa jedhanii karaa namaatiin nungaa jiraniin galchata isaanitti kennan ittiin ga'uuf bifa kanaan jechaadha kan irratti hojjetaa jirru gama isaaniitiin nu qaqqabeelchuudha gargaarsinni kun.
Dhumarratti ergaan qabdan yoo jiraate.
Dhumarratti ergaan qabu kanan naamu tokkoffaa jaallattoota godina qellee wallaggaa fi. dhalattoota godina keenyaa biyya hambaas jiranii biyya keessaas jiranii harka qalleeyyii akka godina keenyaatti jiran gargaaruu irratti namni hundi dirqama lammaasaa hojiin kun hojii tola ooltummaati. kaffaltiin qabu tolanuuf oolu sababa ta'eefi waan nu godhaniif galateeffachaa ammallee deeggarsa barbaachisuun akka nu bukkee dhaabbatanii maqaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo gaafachuun barbaada.
Biyya hambaa keessaa deeggarsi kun walitti qabamee hatattamaan uummata rakkoof saaxilame kana dhaqqabuuf waamicha gochuun qindeessitoota deeggarsa kana walitti qaban keessaa tokko ka ta'an obbo Dabalaa Miijanaa as Yuunaayitid Isteets Kolombos Ohaayoo irraa gargaarsa kana walitti qabuuf maaltu isin kakaase jechuun gaaffiin dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
Kaka'umsi isaa yeroo gabaabaa duraan yaadattu yoo ta'e namoonni naannoo qellem wallagaa keessa jiraatanii. odeeffannoo irraa adda ba'anii turanii intarneetii fi silkiin naannoo sanaa hin hojjetu ture yeroo sana keessa dhalattoonni qellem wallaggaa kana keessaa ba'an maal gochuu nurra jira odeeffannoo waa'ee dhukkuba hamaa biyya keessa deemaa jiru dhufee jiru kana uummata keenya bira akkamiin qaqqabsiisuu dandeenyaa jennee hiriyoottumtii walitti dhidhiyoon mari'achuu jalqabanii ijoolleen iyooppii irraas akkuma kana itti fufne akkasittiinitu jalqaba mana kitaabee yookaan feesbuuk gruupii uumne achirratti aweernesii wal ilaanne uummata keenya kana odeeffannoo qaqqabsiisuufis ta'e waan biraa bukkee darbine gargaaruu fi yoo qarshii walitti qabu eegalle wayyaa kan jedhuuni qarshii walitti funaanu eegalle ergasii gaafa caamsaa keessa aprilii gara kudha saddeetii walgahii guddaatu waamame walgahiin kuni keedaa kan jedhamu dhaabbata miti mootummaa yookaan non profit organizationii waa'ee dhimma qellem kana ilaalchisee barumsa irratti fokasii kan godhee hojjetu minisootaa irraati walgahii waame namoonni qellem wallaggaatti dhalatan dhibba lamaa ol irratti argamanii achirraa kaanee komitee dhaabbanne komiteen kun egaa qarshii walitti qabee dhimma koovidii kana ilaalchisee uummata keenya qaqqabuudhaaf karoora baafatee ture jechuudha.
Gargaarsa hagamii walitti qabdanii hamma ammaatti.
Qarshiin kun egaa karaa adda addaa walitti qabame akkuma nuyi jenne namoota dhuunfaatiin eegalameetu booda keessaa gaafa walgahii godhanne caamsaa akkuma sila jedhe keedaag nu waame booda keedaag weebsaayitii ijaarratee qaba www.kedaag.org achirrattitu qarshii walitti funaanuu eegalle jechuudha. qarshiin duraan dhuunfaadhaan duratti ala biratti illee gara kuma torbaaf dhibba shanii walitti qabeen ture namoonni dhuunfaan akkasuma walitti qaqqabaa turani haa ta'u ga walumaa galatti qarshii gara doolaara kuma soddomii shanii walitti qabne dhalattoota qallan wallaggaarraa jechuudha kana keessaatii harka saddeettama irratti waliigallee harka qalleeyyii namoota ta'an binaadhumti muraasi nama rakkataniiru jedhaman isaaniin iskiriinii godhamanii warra ba'anii isaaniif qaqqabuuf murteessinee biyyatti afoosha dhalattootaaf jaallattoota qallan wallaggaa kan jedhu isaanii hojii walagarreetu waliin dubbannee komitee dhaabbannee itti adeemaa turre waan ta'eefi namootni achi keessaa ba'an eenyufaatu rakkatee jira kan jedhuu fi damdalloo yuunivarsitiin waliin haasofnee magaalaa keessaa namoota gurguddaa paastaroota abbootii amantaa itti gaafatamoota afoosha gurguddaa magaalaa sana keessa jiranii irraa kan walitti qabame komitee ijaarame komiteen suni hojiinsaa namoota harka qalleeyyiidha jedhaman kanaa ganda isaanii keessatti naannoo isaanii keessatti nama hundumaa waan beekaniif akka filanii qopheessuu yookaan iskiriinii godhanii qopheessuuf isaan gargaara ture akka kanattiin amma danda'ame akka bira dhaabbannu ta'e taasisuuf akkanaan itti as geenye jechuudha.
Keessummoota koo mara ibsa naa kennaniif hedduu galatoomsachaa kanarraa kanumaa nan xumuraa an tujubee horaati.
Raadiyoo Viiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qamara waliin finfinnee faarsinee waan hafe dabarra.
Yasirri sirri boodarra.
Garaa galateeffannaa raadiyoo VOA afaan Oromoo naayilsaatirraa VOA 24 fi metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Masriin akka pirezidaantiin isii Abdulfattaa Alsiisii jedhetti milishoota magaalaa Liibiyaa sirtee yookaan ammoo diida jeetti waraanaa Joofraa fudhatan hin eeyyamtuuf yookaan ammoo ittiin landeeftu. Edward Iraaniin nu erge. Namoonni itti.
pirezidaantiin masrii abdulfattaa alsiisii sanbata dabre kana raayyaa waraanaa biyyattiif haasawaa dhageessisaniin biyyi isaanii humnoota gosoota liibiyaa dabalatee michootaaf waltaatota ishee wajjiin waliigaluudhaan nageenya daangaa liibiyaa waliin qabdu ka kiloomeetira kuma tokkoof dhibba lama dheeratu ka tikfattu ta'uu hubachiisan. itti dabaluudhaanis masriin daangaa liibiyaa kamittiyyuu ce'uudhaaf hawwii akka hin qabnee fi kaayyoon biyya isaanii nagaaf tasgabbiin akka liibiyaa keessa jiraatu gargaaruu fi bitamtoonni waraanaaf shororkeessonni akka masriin seenne ittisuu qofa ta'uu dubbatan ilsiisiin humnoonni mootummoota liibiyaa wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru.
الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود humnoonni liibiyaa keessatti wal diinoomfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waariinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiriippoolii maadheffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhe humna qilleensaa jufraa ka giddugala liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamu hin fudhattu jedhan alsisiin. Gama biraatiin immoo sanbatuma dabre kana dhaabbanni sabaayimaa yookaan miidiyaa ajajaa Liibiyaa gama bahaa jeneraal Kaliifaa Aftariif baabsu yeroo humnoonni jeneraalichaa meeshaalee guutuun socho'an gara lafa mormituu isaaniitiin qabamee jiru sirtee gama lixaatti qajeelan agarsiisa ka jedhu viidiyoo tamsaasee jira. Kunutuma akkanatti jiru ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaraman muummichi ministeeraa Liibiyaa Faayiz Alsaraj waa'ee marii araaraa tarii geggeessamuu maruu irratti pirezidaantii Aljeeriyaa Abdulmajid Taaboonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pirezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka jeneraal Kaliifaa Aftarii baabsan Akuilaa Saala wajjin walga'anii turan. akka qaamonni alaa dhimma liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni liiga arabaa walgayii tattamaa waaman ka masrii yaada dhiyeessitee turte hogganicha aljeeriyaa faayis alsaraj sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siiriyaa Siiriyaan Observaatorii for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raamii Abdelrahiman Tarkiin bitamtoota humna waraanaa kuma tokkoof dhibba shan ta'an akka liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana hin mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeeraa Aljeeriyaa Saaraaj wajjin walga'anii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa Jeneraal Aftaariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayiif tokkummaan imiratoota Arabaa immoo Saaraaj akka Tarkii naannoo Meeditiraaniyaan gama bahaatii zayita boba'aa qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo Yuunaayitid Isteets waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa kuma hedduunii fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Jufraa ka to'annaa jeneraal Aftaar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisaan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin. faransaay yuunaayitid isteets waliin ta'uudhaan akka humnoonni tarkii liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase edward yeraaneer.
Tarraatan humna boriitiin waldachaa naga jenne nagee ansoraa laafeeti sagantaa afaan amaaraatti ta'an.